ఇది నిజ్విదా మేరిక్ ijwi rya amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turaramukije inshuti muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa gatatu itariki mirongo ibiri na zine z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda kuri mikoro muri kumwe nanje fide niyongabo mu bwongereza umugambwe uri ku butegetsi w'abakonservateur watoye boris johnson kuba umuyobozi wabo mushasha icyo kibanza kimuha ububasha bwo kuba umushikiranganji wa mbere nabyakiriye neza cyane byanshimishije amahinduka yari akenewe mu gihugu ntabwo bose nabakundaga ariko urumva ko nta bandi bakandiza twari dufite urumva nyine bamushyizeho tugomba kubyakira ntabwo nabyifuzaga kubera yuko ni umuntu uhubuka abo n'abanyarwanda baba mu bwongereza bavuga ku byerekeye boris johnson agiye kuba umushikiranganji wa mbere mushasha w'ubwongereza sentare yungururizwamo imanza mu rwanda ejo kuwa kabiri yarangije urubanza rwa liyetona joel mutabazi yagirizwamwo na bagenzi biwe ku byaha by'iterabwoba umugwi ujejwe gutunganya amatora mu burundi seni watanze ikiringo cy'iminsi icumi kuva ejo ku munsi wa kabiri ku mashyirahamwe yigenga hamwe n'amashengero yifuza gukurikirana amatora kugira ngo azobe yimenyekanishije mbere yuko dushikira kuri ayo makuru tubanze dutega amatwi mugenzi wacu aloyisi bigirimana dushikirize amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya aloyisi urakoze fideli ndamutse n'abo tuzindukanye muri aka gatondo inzira igana ku kwegurira ubutegetsi abasivile mu gihugu cya sudani izoba ndende kandi ntizoba yoroshe ibyo byashyikirijwe n'intumwa ya leta z'ubumwe za amerika muri icyo gihugu abishikirije inyuma y'indwi abasirikare bari ku butegetsi bemeranije n'imigambwe itavuga rumwe nabo amasezerano yo gusangira ubutegetsi mu kiringo cy'imyaka itatu n'amasezerano yemejwe inyuma y'amezi ndwi y'imyiyerekano ishingiye kuri politiki yanatumye perezida omar al bashir ava ku butegetsi kandi nyuma y'ibiganiro bitari bike hagati y'abagomba gusangira ubwo butegetsi ariko iyo ntumwa idasanzwe ya amerika donald booth ivuga ko hakiri byinshi byo gukorwa no kuganirwa ko cyane cyane imirimo y'inzego zizoba zigize leta mfatakibanza ububasha bw'iyo leta umushikiranganji wa mbere hatibagiwe no kugena abazoba bari muri iyo leta iyo ntumwa idasanzwe booth asaba impande zaganiriye kunyarutsa gutorera umuti ibyo bibazo kugira igihugu cya sudani kigarukane ubuzima n'akazoza kacyo keza igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu n'icita ku mpunzi hasere hamwe n'icita ku bimukira aricyo oim byarashimye ingingo yafashwe n'ibihugu bya buraya yo guhagarika ifungwa ry'impunzi n'abimukira mu gihugu cya libiya mu nama yabereye i paris ku murwa mukuru w'ubufaransa abashikiranganji b'intwaro mu gihugu hamwe n'ab'imigenderanire n'andi makungu mu bihugu bya buraya baremeye kandi guhagarika ko abandi bantu basiga ubuzima mu ibahari mediterane iyo nama y'abashikiranganji yakoranye ku bw'igitero cya bombe cyabereye itajura ku itariki zitanu z'uku kwezi kw'indwi ahari hafungiwe abimukira mu micungararo y'umurwa mukuru Tripoli icyo gitero cy'indege cyahitanye abantu mirongo itanu na batatu hamwe n'abandi barenga ijana na mirongo itatu bakomeretse hasi yarishikiriza ko impunzi n'abimukira muri Libya bafashwe nabi bahohoterwa kandi bari ku manga y'urufu umuvugizi wa hasere charlie yaxley avuga ko atanumwe akwiye gusubizwa mu ibohero muri libiya inyuma yo gufatwa canke n'inyuma yo gutabarwa muri mediterane umuyobozi w'ibiro bijejwe guhasha inyamiramabe muri leta z'ubumwe za amerika fbi ariwe christopher rey yaragabishije ejo ku munsi wa kabiri ko uburusiya bukibandanya kubangamira amatora yo muri leta z'ubumwe za amerika mu gihe hasigaye amezi cumi n'atandatu ngo hatunganywe amatora y'umukuru w'igihugu christopher rey yabibwiye umugwi wa sena ujejwe ibibazo by'ubutungane ejo ku munsi wa kabiri ibisata by'iperereza vya amerika hamwe n'amatohoza y'umushingwamanza adasanzwe robert mura byasanze uburusiya bwaragerageje gufasha mu itorwa rya perezida donald trump mu matora yo mu bibiri na cumi na gatandatu mu gihe kuri wa gatatu ariho mura yishura ibibazo by'abashingamateka kuri ayo matohoza perezida trump aracabandanya guhakana uruhara rw'uburusiya mu guhungabanya amatora kandi akavuga ko itorwa ryiwe atabanyamahanga barigizemwo uruhara na ruto uwahoze ari perezida wa gambia yaya yame yarategetse iyicwa ry'abimukira mirongo itatu yise ko ari abasirikare ba kavamahanga baje kurwanya leta yiwe mu bihumbi bibiri na gatanu ibyo byashyikirijwe n'umwe mu bo bakorana ejo ku munsi wa kabiri amakuru ijwi ry'amerika rikeje itororokanizo ry'amakuru ry'abafaransa afp ayo mabanga yashyizwe ahabona inyuma y'umunsi umwe uwundi musirikare yagirije yayayame kuba yarategetse iyicwa ry'umumenyeshamakuru yigenga yanditse ku biturire byaranze imyaka mirongo ibiri n'ibiri y'ubutegetsi bwiwe Omar Jalowe yahoze mu nteko zacungera umukuru w'igihugu yashikirije ko abimukira mirongo ine na batanu bagira abajabuke i Buraya barimwo abagana abanijeriya senegal hamwe na togo bahagaritswe ku nkengera z'amazi bagira burira ubwato bubajana i buraya baciye batwarwa kuraswa ku itegeko rya perezida yaya yame mukurangiza umushikiranganji wa mbere wa pakistan imran khan ashikirije ejo ku munsi wa kabiri ko ategekanya guhura n'abatalibani mu ntumbero yo kubagondoza ngo baganire na leta ya amerika muri afghanistani ariko avuga ko atakwemeza ko gufundika amasezerano ya politike bitazokoroha
urakoze aloyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahereye mu rwanda aho sentare yungururizwamwo imanza muri icyo gihugu ejo kuwa kabiri yarangije urubanza lieutenant joel mutabazi yagirizwamwo na bagenzi biwe ku byaha by'iterabwoba barindiriye ko umucamanza afata ingingo eric bagira ubusa yari muri sentare mu masaha asaga atatu afite ijambo rya nyuma liyetona mutabazi yatinze cyane kuba amushinja muri uru rubanza barimo n'abavandimwe be yahereye kuri demo binosa karisa bakoranaga mu mutwe w'abarinda perezida w'u rwanda paul kagame amushinja ko yari yaribye imbunda akiri mu kazi ari nayo ngo yirashishije muri uganda ngo akunde abone ibyangombwa by'ubuhunzi liyetona mutabazi yavuze ko bitashoboka ko imbunda yabura ntihakorwe iperereza ati keretse imbunda ari igitoyi naho ibindi byose ni amagambo mutabazi yasabye urukiko gukora iperereza imbunda bamurega ikazava mu magambo ikagaragara avuga kuri murumuna we jackson karemera bareganwaga kugeza ubu bitazwi irengero rye yavuze ko ari mu bakoreshwaga n'umushinjacyaha ati dufunzwe yaranyegereye arambwira turi mukuru wanjye bansabye kugushinja ariko ibyo nzashobora nzagufasha ati ndamusubiza nti mwene mama ibyo bagusabye uzabibakorere tutazapfa twese ati icyambabaje nuko bamaze kumurekura agahita aburirwa irengero ku bandi bareganwa bemera icyaha ariko bamushinja barimo karisa na ngabo nziza mutabazi yagize ati kwemera icyaha ni byiza igihe wagikoze nanjye mfite umutima nama ariko se ngire nte yabwiye umucamanza ati mujya mumbwira ngo nemere ibyaha nkareba kwemera ibyo ntazi bikanshobera ati naba nsuzuguye igihugu kuko mwamfata nk'umuginga nakomeza nkihangana no gupfa ngapfa yavuze ko ibyo bamushinja byo kuba mu mitwe irwanya ubutegetsi bw'u rwanda bitari ukuri kuko ngo iyo ashaka kuyijyamo byari byoroshye cyane ko ngo hari n'iyo yabimusabye kenshi akabyanga kuko harimo n'iyo yise ko yari ipfuye amaso yahakanye ko n'ahuriro arenisi rya generali faustin kayumba nyamwasa yari azi yaryumvaga ku maradiyo ariko yemeye ko yahuye na ngabo nziza wari urihagarariye muri uganda ari kumwe na karisa isa bamusaba kuriyoboka bombi liyetura mutabazi avuga ko yabagenzuye asanga ari abatekamutwe batunzwe no gucuruza amakarita n'impapuro zikubiyeho amatwara ya rnc mu cyumba cy'urukiko liyetura mutabazi yabaye nk'uvuga ko ari murore yavuze ko amafaranga bamushinja bacuruje mu makarita ya rnc bayashwaniyemo kandi ko no muri gereza bajya babisubiranamo bakarwana yavuze ko karisa wapfukamye imbere y'urukiko akamarika amaboko agasaba imbabazi ku byo yakoze mu cyumba cye cya gereza afitemo igipupe yanditseho amagambo agira ati rwanda for democratic change byumvikana ko akeneye impinduka yavuze ko ibyo karisa amushinja mu nzego zabanje atigeze abivuga kandi ko na nyuma y'urupfu rwa mukuru we kamiri waguye muri afurika y'epfo karisa yavuze ko yishwe n'u rwanda agomba kuzamurwanira ibyo byose liyetona mutabazi yabyise akajagari kari muri karisa katagombye kwemerwa n'urukiko liyetona mutabazi avuga ku mikoranire ya demobe karisa ngabo nziza n'umushinjacyaha yarakaye cyane maze urukiko rumusaba gutuza yakunze kurangwa no gusoma ku mazi no kwihanagura ibyuya yavuze ko ku itariki ya makumyabiri n'umunani z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka umushinjacyaha kapiteni faustin nzakamwita yagiye muri gereza bafungiwemo atumiza umushikiriza karisa na ngabonziza abasaba gushinja mutabazi avuga ko bavuye kubonana nawe karisa yamubwiye ko umushinjacyaha yabizeje ko nibamara kumuzirikaho ibyaha bazimurirwa muri gereza ya gisirikare ya murindi we agasigara i kanombe yita ko ari mu kuzimu kuko ngo ariwe bashaka gusa avuga ko abamushinja bamubwiye ko nibagera ku murindi bazafungurwa kubw'imbabazi z'umukuru w'igihugu imbonankubone rigetura mutabazi yashinja umushinjacyaha ko no kuri uyu wa mbere yahamagaye abo bagabo babiri mbere y'uko iburanisha ritangira abibutsa ibyo bagomba kuvuga liyeto mutabazi avuga ko yegereye umushinjacyaha mubaza agira atari ko safande turapfa iki yibukije urukiko ko ku rwego rwa mbere ngabo nziza umushinja kuba muri rnc yari yaravuze ko yakubiswe kenshi n'inzego z'umutekano ngo azemeze ko aziranye na mutabazi akabyanga mu mvugo yumvishe urukiko ko arengana liyeto mutabazi mu ijwi ryuje uburakari yagize ati mu bintu byatumye mfata imbunda harimo no kurwanya akarengane kandi nzapfira muri uwo murongo yasabye urukiko kuzaha agaciro sitati y'ubuhunzi yari yaraherewe muri uganda mbere yo gushimutwa avuga ko afunguwe atakongera guhunga kuko ngo guhunga bitari bizinesi y'urukiko rwamubajije niba icyo yari yarahunze cyararangiye yasubije ko utakwirarira ngo amarike amaboko abeshya ko atakongera guhunga kuko ngo hagize icyongera kumuhahamura yahunga nk'umuntu yasabye urukiko kuzashyira mu gaciro ibyaha byamuhamara ukazaca inkoni zambara ukamubabarira bitamuhamara ukamurekura kuko arembye nta kindi yakora diyeto n'umutabazi yasoje avuga ko bimwe mu byo yavuze yari yarakomeje kubyihanganira ariko biza kumunanira aravuga ko bishobora kumugiraho ingaruka muri gereza ati ibyo mvuze ni ibintu bishobora kungiraho ingaruka ndishinganisha imbere y'urukiko n'imbere y'imana barampondagura ngo ndasebye inzego ndwanya ubutegetsi narwanyije ubutegetsi bwa habyarimana ndwanya interahamwe ubundi butegetsi ndwanya ni ubuhe akumangisha igipfunsi ku meza yarahagaze imbere liyetura mutabaza ati murakoze imana izabaho umugisha izabane namwe izahagarare hagati yanjye namwe kandi muzancira urubanza ahita atambuka ajya kwicara abanyamategeko bamwunganira metre amani jean de dieu na mugenzi we metre antoinette mukamusoni nabo basabye urukiko kuzashingira ku mategeko rukazamuha ubutabera kapiteni faustin nzakamwita umushinja avuga ko adakurikiranywe nk'umunyapolitiki kandi ko aho umunyarwanda akoreye icyaha cyose agikurikiranwaho ku byo ashinjwa byo gukoresha bamwe mu bafungwa mu guhimbira mutabazi ibyaha umushinjacyaha byita inkuru z'imimbano akavuga ko urwego ahagarariye atari rwo ruzaca urubanza yemeye ko mbere y'iburanisha ryo kuri uyu wa mbere yavuganye n'abaregwa ndetse na mutabazi arimo kandi koko ko mutabazi yamubajije ku byo kumugerekaho ibyaha umushinjacyaha avuga ko nk'urwego badashobora kugirana amasezerano n'abaregwa yo kubababarira yavuze ko ibyo bamushinja bitari bishya kandi ko kuba liyetona mutabazi yari afite impamvu zo gutoroka bidakuraho icyaha yakoze avuga ko nubwo ahakana ko bashatse gutsinda umukuru w'igihugu mu bwato ku muhazi hariho uwo mugambi yasabye urukiko kuzagumishaho ibyaha n'ibihano liyetona mutabazi yari yarakatiwe kuko ngo nubwo asaba kubigabanya nta myitwarire myiza yarugaragarije ku buryo rwarushingiraho icyemezo kiza kizasomwa ku itariki ya kane z'ukwezi kwa cumi uyu mwaka kizaba kitajuririrwa ehe bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwatwumvira kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe radiyo ijwi ry'amerika radiyo yawe
tuve mu rwanda tuze mu burundi aho umugwi ujeje gutunganya amatora seni watanze ikiringo cy'iminsi icumi kuva ejo ku munsi wa kabiri ku mashyirahamwe yigenga hamwe n'amasengero yifuza gukurikirana amatora kugira ngo azobe yimenyekanishije kandi yongere yerekane aho azokura amafaranga azokoresha iyi nkuru yateguwe n'ijwi ry'amerika ribifashijwemwo n'abakunzi baryo muyishyikirizwa na desire hatungimana mu bikorwa byo gutegura amatora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri umugwi ujeje gutunganya amatora seni wakoranije kuri wa kabiri inama iwuhuza n'abarongoye amasengero hamwe n'amashyirahamwe yigenga pierre claver kazihise asigura ko ari mu ntumbero yo kumenya abipfuza kwigisha inyifato ibereye mu gihe cy'amatora hamwe n'abipfuza kuzoyahagarikira twari abatumiye kugira ngo tubibamenyeshe hanyuma tubereke n'ibyo botwuzuriza kugira ngo tubamenye koko kandi bamenyeshe icyo bashoboye gukora uyu munsi rero twabiyaze twabyumvikanye batwaye igipapuro bazokuzuza hamwe n'ibindi bipapuro bizogiherekeza bitwereka yuko abo bantu ayo mashyirahamwe yabo cyangwa ayo mashengero ashobora gukora igikorwa cyo kwigisha abenegihugu cyangwa igikorwa cyo kurorera amatora ikiringo cy'iminsi icumi cyatanzwe kugira bazobe bimenyekanishije bamwe babona ko ari gito kugira bashobore kwiyandikisha ari benshi uyabaza ati bavuga yuko mwasanze ikiringo cyo kuva ejo gushyira itariki zibiri ariho kumbure abifuza gukora igikorwa niba badakora benshi baba bashikanye ibi bisabwa hamwe mu bakongera kwindwa imwe hari icyo bagipfuye urongoye umugwi seni ku bwiwe avuga ko gikwiye atakindi kizongerwa aranatomora neza kandi ko cerekeye amashirahamwe hamwe n'amasengero akorera mu gihugu cy'u Burundi gusa nayo ku mashirahamwe ari hanze y'igihugu abona ko hari ibyo adashoboye na cane cane ibijanye no kwigisha abanyagihugu nubwo kandi ayo mashirahamwe avuga ko yahawe ikiringo gito Pierre Claver Kazihise avuga ko ategerezwa kwerekana neza ahazokura amafaranga yo gukoresha mu bihe vy'amatora twayasabye kwerekana aho amafaranga azokora igikorwa cyo kwigisha n'igikorwa cy'uburorerezi ahama yazumva kubera yuko ayo mafaranga ashobora kuva henshi kandi tugateza kuraba yuko ayo mafaranga aje mu buryo bwiza kuko amafaranga aje mu buryo butemewe n'amategeko mu buryo butaboneka neza iyo nyine bwagenze tubaza ko ayo mafaranga ntaba ari meza nicyo gituma nk'ayo mafaranga tora duhanura yuko eh, kumbure iryo shirahamwe ryo bireka hagati aha abagendana ubumuga bwo kutabona babona ko bakumirwa mu bihe vy'amatora uyu aserukira ishirahamwe ry'abaharanira agateka k'abagendana ubumuga bwo kutabona asaba ikarata y'itora yabo birimo yuko umuntu agendana ubumuga yaba ubumuga bwo kutabona ashobora gutora kandi agashobora no kwitoza ibyo biri mu bwirizwa shingiro no mu itegeko mukuru w'igihugu yashyize ku mukono kandi birimo biri no muri konvansiyo de nations unies relative de droit de personnes handicapées hanyuma rero bagomba ndababaze mbega ubu tuzokoresha ikarata y'itora imwe nitwaba tuzokoresha ikarata y'itora imwe mwari tegekanije yuko mwoshirako ikimenyetso cya buraye kugira umuntu atabona ashobore kwitorera neza atakibazo kuko nibaza yuko ijwi ry'ugendana ubumuga bwo kutabona n'ijwi ry'utagendana ubumuga Mu- muri icyo kiringo nibaza yuko ayo majwi yose angana eka n'abafise ubundi bumuga butandukanye basavye ko ibihe vy'amatora bitobasiga inyuma ariko Pierre Claver Kazise yabishuye avuga ko kumvo z'uburyo bisaba hamwe n'umwanya bigoye ko seni ibashikira ku vyo bipfuza uyu yarongoye seni yamenyesheje kandi ko ibikorwa vyo gushiraho imigwi izokurikiranira amatora mu ntara no mu makomine hamwe no kwandika vy'ibanze abazitabira amatora bizorangirana n'uyu mwaka ku bariko baratwumviriza izi nkuru z'ibibera ku butaka bw'igihugu c'u Burundi ijwi rya Amerika ryifashisha abanywanyi baryo basanzwe mu kuzitegura kuko leta ya Burundi yabujije abamenyesha makuru bacu gutangaza no kuduha amakuru namwe aho muherereye eh, turabateye akamo muzohore muduha amakuru y'ibibera aho muri aho mukorera aho mwiga naho mugendera
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ibiganiro vya radiyo ijwi rya amerika i washington dc birabandanya mu kirundi no mu kinyarwanda abaganga barenga kuri mirongo ibiri bo mu bitaro bitandukanye vyo mu burundi baronkejwe ejo ku munsi wa kabiri impapuro z'umutsindo mu bijanye no kugorora imibiri y'abantu ikarishwa ry'ubwenge ryakozwe ku mfashanyo ya leta zunze ubumwe za amerika iyi nkuru turayibashikiriza mu makuru yacu ari imbere radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu bwongereza umugambi uri ku butegetsi w'abakonservateri watoye umuyobozi wawo mushasha uwo ni boris johnson ico kibanza kimuha ububasha bwo kuba umushikiranganji wa mbere yavuze ko ubwongereza butegerezwa kuba bwavuye mu muryango w'ubumwe bw'ibihugu vy'uburayi ku itariki ya mirongo itatu n'imwe y'ukwezi kw'icumi inkuru y'idonido na venuste nshimiyimana akorera mu biro vy'ijwi rya amerika i londres mu bwongereza nyuma y'ibyumweru bibiri n'igice batora abarwanashyaka bahundagaje amajwi kuri boris johnson wari uhanganye na jeremy hunt minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'ubwongereza kuva atorewe kuyobora ishyaka ry'abakonservateri ubwo niwe uzaba minisitiri w'intebe mushya akaba azasimbura ejo kuri uwo mwanya wari uriho tereza may mu ijambo rye amaze gutorwa boris johnson yavuze ko azavana igihugu cyo mu muryango w'ubumwe bw'uburayi mu kwezi kwa cumi We are going to energize the country. We're going to get Brexit done.
tugiye kongerera igihugu imbaraga nshya kuva mu muryango w'uburayi bigomba kuba byakozwe ku itariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi tugatangira kwishimira ibyiza brexit izatuzanira tugiye kongera kwiyizera aho kubika umutwe kandi turi indahangarwa tugiye guhaguruka maze twigobotore amakenga no kubona ibitagenda neza We are going to unite this amazing country.
boris johnson yavuze kandi ko yakoranye neza na minisitiri w'intebe ucyuye igihe tereza may nibutse ko yamubereye minisitiri w'ububanyi n'amahanga tereza may nawe yavuze ko azamushyigikira yivuye inyuma uwo bari bahanganye jeremy hunt yavuze ko yababajwe no kuba atatorewe kuyobora ishyaka ry'abakonservateri ariko yongeraho ko boris johnson azarangiza neza imirimo ashinzwe I am delighted for the country that Boris has become Prime Minister. I think he will.
nshimishijwe n'uko igihugu cyacu kibonye boris johnson nka minisitiri w'intebe ndatekereza ko azakora akazi ke neza cyane afite gushaka ubwizige atuma abantu bishima kandi yizera bikomeye ko igihugu cyacu cyagera kuri byinshi rwose dukeneye umuntu nka we in our amazing country. And that is a quality that we need.
perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump nawe yoherereje boris johnson ubutumwa bw'ishimwe abinyujije ku rubuga rwe rwa twitter ati azaba igihangange umuyobozi mushya w'inama nkuru y'umuryango ubumwe bw'ibihugu by'uburayi ursula von der leyen nawe yavuze ko yishimiye itorwa rya boris johnson avuga ko yiteguye gukorana nawe boris johnson yatowe agize amajwi mirongo itandatu n'atandatu ku ijana ibyo bikaba bivuga ko abagize ishyaka bose batamushyigikiye bikaba cyane cyane bivuga ko bizamugora gushyira mu bikorwa gahunda afite ku mutima yo kuvana igihugu cye mu muryango w'uburayi ku itariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa cumi byanze bikunze ni ukuvuga ko haba habonetse amasezerano cyangwa se ntayo abadepite bo mu mashyaka atavuga rumwe n'ishyaka rye batangaje ko bazaburizamo gahunda ze zose zigamije kuvana ubwongereza muri uwo muryango nta masezerano masezerano jeremy corbyn uyobora ishyaka ry'abareba yavuze ko boris johnson adashyigikiwe n'abaturage benshi b'ubwongereza reka twumve bamwe muri abo baturage icyo bamutekerezaho kuri twebwe twifuza kuguma muri union europeyene tubyishimiye cyane kuko tubona ko dutakaza ibyiza byari ko bifasha ubwongereza byafasha na benshi twebwe twashimye ko tuguma muri union europeyene boris johnson ahubwo turamuzi kuva bemeyeho nga london ama- ibintu yakoze ari byinshi kandi atari byiza yarononye amahera kandi n'umuntu utokwizera uno musi akubwira iki ejo akaba yahinduye ikindi n'ubundi yigeze kuba meya wa ntuza wa london nta kintu na kimwe abantu bigeze babona cyakozwe gihambaye kuri we ariko jya gutora na- na- na- natoye brexit narabitoye ariko ntabwo umushyigikiye kubera ko mbona ko adakwiriye iriya posite bamuhaye nabyakiriye neza cyane byanshimishije amahinduka yarakenewe mu gihugu kuri njyewe ntabwo bose nabakundaga ariko urumva ko nta bandi bakandida twari dufite urumva nyine bamushyizeho tugomba kubyakira ni demokarasi hano ntabwo nabyifuzaga kubera yuko mbona ko ni umuntu uhubuka arahubuka bikambwira yuko ashobora kuba atiteguye gukora negosiyasiyo nyazo kugira ngo atuvane mu muryango w'ibihugu by'uburayi avuga ko agomba kuwutuvanamo ku itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi agomba kuba yatuvanye mu muryango w'ibihugu by'i burayi ku neza cyangwa ku nabi boris johnson azaba minisitiri w'intebe ariko bizamugora kubona abo bakorana kubera ko bamwe batangiye gukuramo akabo karenge minisitiri w'uburezi anne milton yeguye rory stewart ushinzwe iterambere ry'amahanga nawe agiye kwegura bakaba basanze minisitiri w'imari philip hammond wungirije minisitiri w'ububanyi n'amahanga sir alan duncan na minisitiri w'umuco margo james bose bakaba bavuga ko badashobora gukorana na boris johnson venuste nshimimana ijwi ry'amerika londres radiyo ijwi rya amerika i washington dc ni umwanya w'ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mbwira mushikizwe na thomas kamirindi
mwaramutse neza leta zunze ubumwe za amerika imaze icyumweru mu birori n'indi mihango yo kwizihiza imyaka mirongo itanu ishize yohereje abantu ba mbere na mbere ku kwezi ibagarura ku isi amahoro icyogajuru apollo cumi na rimwe yahagurutse ku isi ku itariki ya cumi na gatandatu y'ukwezi kwa karindwi igihumbi magana cyenda mirongo itandatu n'icyenda mu kigo cyitiriwe perezida john kennedy muri leta ya florida mu majyepfo ya leta zunze ubumwe za amerika perezida wa mirongo itatu na gatanu wa amerika john kennedy yategetse kuva mu gihumbi magana cyenda mirongo itandatu na rimwe kugera mu gihumbi magana cyenda mirongo itandatu na gatatu niwe mutegetsi wavuze bwa mbere na mbere mu kwezi kwa gatanu igihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na rimwe amaze amezi ane gusa ku butegetsi ko amerika izatanga andi mahanga yose kohereza umuntu ku kwezi ikamugarura ari muzima mbere y'umwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo irindwi amerika rero yarabikoze koko apollo cumi na rimwe yari itwaye abantu batatu nel armstrong wari komanda edwin buzz aldrin na michael collins nyuma y'iminsi ine babiri armstrong na aldrin bakandagiye ku kwezi ku itariki ya makumyabiri y'ukwa karindwi igihumbi magana cyenda na mirongo itandatu n'icyenda uwa gatatu collins we yagumye azenguruka ukwezi mu cyogajuru cyabo armstrong niwe wasohotse bwa mbere mu cyogajuru akandagira nyine ku butaka bw'ukwezi ari uwa mbere maze avuga ijambo ryinjiye mu mateka ati that's one small step for man one giant leap for mankind bisobanuye ngo aka ni agatambwe gato cyane ku muntu ariko ni ugusimbuka kw'igitangaza kwa kiremwamuntu armstrong na aldrin bamaze ku kwezi amasaha makumyabiri n'imwe n'iminota mirongo itatu n'itandatu ni ukuvuga hafi iminsi ibiri bavuyeyo bahasize ibendera rya leta zunze ubumwe za amerika rishinze ubutumwa bw'amahoro bwashyizweho umukono n'abakuru b'ibihugu mirongo irindwi n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye w'icyo gihe n'ibyuma by'ubushakashatsi bya siyansi n'ikoranabuhanga cyangwa se tekinoloji mu yandi magambo bimwe muri byo na n'ubu biracyakora bahakuye ibiro makumyabiri na bibiri by'amabuye n'umukungugu cyangwa se umucanga barabitahukana maze babiha abashakashatsi kugira ngo babyigeho bageze ku isi ku itariki ya makumyabiri na kane y'ukwa karindwi igihumbi magana cyenda na mirongo itandatu n'icyenda ni ukuvuga iminsi umunani kuva bahagurutse ku isi abantu miliyoni magana atandatu byibura bo ku isi yose bakurikiraga iby'urugendo rwabo kuri televiziyo na radiyo nel armstrong yitabye imana mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri afite imyaka mirongo inani n'ibiri bagenzi be babiri michael collins na buzz aldrin bo baracyariho bombi bafite imyaka mirongo inani n'icyenda bose hamwe abanyamerika cumi na babiri bagiye ku kwezi baragaruka kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu n'icyenda kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri kandi bose ni abagabo bane muri bo bonyine gusa nibo bakiriho abandi bitabye imana kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri nta wundi muntu urakandagira ku kwezi nta n'ikindi gihugu kigeze kibasha kohereza umuntu ku kwezi usibye leta zunze ubumwe za amerika yonyine gusa perezida wayo donald trump arashaka ko abandi banyamerika bazasubira ku kwezi mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane kandi ko bwa mbere na mbere bazohereza umugore mbere yo kureba ko amerika izajya kuri mars kure cyane iriya kure cyane y'ukwezi n'isi nshuti zacu iki kiganiro amerikana nta gihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri aka kanya bigarukiye aha mwakoze kudutega amatwi tubatumiye kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.